my correct people, according to the gist when we hear we they hear say our owner of Ife say e dey kind of confuse. for the kind gist when they e hear about the dna when they say make oloritobi philip go do Even I watch where, where oloritobi philip purposely go use her belle go take picture again no no e don't fair use and take By purposely bring am come out because of those when he tok say no be him born di pikin na im make am go carry these pictures When he don take the time when he get belle he come bring am come out you know na tomorrow be her birthday hmm so my people, welcome to my channel please if you never subscribe kindly do so hit on your notification bell so that anytime we dey carry gist dey come i go see am abeg follow me for my eh, facebook page my correct people, according to the gist wey we dey hear dem say our kabiyesi call oba elegushi say make e come say because of say the gist of eh, dna say the thing dey kind of confuse am you understand so my correct correct people and again some people dey say caviarcy be like say e dey try to play some game here say dem no even understand caviarcy again my correct pipo so according to di gist wey we dey hear hmm na make me make hmm dem say caviarcy invited our oba elegushi say make e come say e wan tok wit am so he come say concerning about di oloritobi philip pikin when he get the pregnancy say she know say na she get oni of ife tell oba elegushi say e know say na im get the children you understand say na im born the children say but people just dey talk." you understand my people so my people according to the gist they say Oba Elegushi ask uh, eh, Kabiyesi say now when Queen Naomi they come palace and again after that one he come out and say this uh, Olori Tobi Philip own say if e make Kabiyesi calm down say if uh, Olori Tobi Philip come guys don't be um how like angry with the way i'm talking i'm very very tired yes i went to work so that is why i'm tired so that is why it does say so Oba <clears throat> Elegushi our Kabiyesi to wait say make Toby uh, eh, say if Toby come palace uh, now since e dey try to come palace make e first wait so if you don't come palace before dem come talk about dna you understand say make never disturb him right now say e go do am correct pipo so as only of ife discuss with eh, oba elegushi so oba elegushi come dey tell kabiyesi say make e calm down make e no forget say im be yoruba chief say if e come all those eh, tradition dis tin go carry di pikin pass e go carry di e children go pass there e say. so of ife eh, according to di gist wey we dey hear e say e don tell oloritobi philip say e don say no e no go e be christian say e no go partake for those kind de. shey queen i no may not be christian which kain christian oloritobi be. oloritobi philip Kwinami was a pastor and he partake for traditions tradition right when Kabiyesi do on Tadenikawo Kwinami did not argue you see where Kwinami uh, eh, Tadenikawo Ooni of Ife carry am pass He pass that place He pass everywhere the pikin came out and after Queen Naomi still do DNA he see hold the receipt you understand so my pipo only of ife tell oba elegushi say if im dey do anytin tradition tins for palace say oloritobi philip no dey like to partake because of say she be christian but na make am oba elegushi come tell am say shebi you know say you be tradition man na before he marry you so why you no go come partake for wetin you dey do so make kabiyesi no worry if Oloritobi come back to palace say shebi kabiyesi na you the Maria? am you be king and na you go talk and he go listen? ten no she be you know yoruba our tradition it's not that a a woman no dey fit talk woman no dey fit talk but as e can be say tradition of uh, this this kind tradition e go lis ten you understand anything wey kabiyesi talk e go go do am na wetin Oba Elegushi tell kabiyesi say she no go fit argue with you na wetin you tell am make e do na she go do so make Ooni of Ife just take am easy make e keep calm say she must to do everything wey kabiyesi say make e do you understand my people my people dey say uh, Ooni of Ife and kabiyesi don um, oba elegushi don tell kabiyesi say make e calm down if Toby philip come back to the palace so make e do am so according to the gist wey we dey hear we hear say dem say oni of ife say im dey im dey afraid because of say im image say the way wen you know especially bloggers They dey try to tarnish his image my correct pipo we dey advise if kabiyesi wan do am make e just do am you understand if na kabiyesi children he go keep am welcome am to palace if not, be kabiyesi children the owner of the children go come carry am and oba elegushi when we dey tok about oba elegushi he tell kabiyesi e get im own wahala By elegushi wen e dey sue people, dey go e get im own wahala wen im e dey fight my people. right now hmm no be small wahala o na god na im e go help us according to wetin we dey hear wahala too much o portable go say wahala wahala wahala di wahala is too much my people. so na the gist when we break come be dis